muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika mu burundi murayumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda muradukurikira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi duhere ku ngingo z'ingenzi mu mujyi wa uvira mu ntara ya kivu y'epfo gutwara moto mu duce tutabamo imihanda mizima byatumye urubyiruko rudashukirwa kujya mu mitwe y'abarwanyi ndiko ndaraba ndakoze umwaka n'igice yego ndamaze kuronka nka valere y'amadolari ibihumbi bitanu ndagura agapasitera mu burundi ndubaka yego kabisa uyu ni umwe mu bamotari rero bakorera mu mujyi wa uvira mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo inzego z'ubutasi z'ubudage zitangaza ko uburusiya bushobora kuzaba bufite ingufu zo gutera ibihugu bigize umuryango wa otan mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu koreya ya ruguru yaba yohereza mu burusiya abasirikare bayo bo kujya kurwana muri ukraine naho igihembo nobel cy'ubukungu ari nacyo cya nyuma cy'igihembwe cyegukanywe uyu munsi n'abanyamerika batatu bakoze ubushakashatsi ku mpamvu ibihugu bimwe bitera imbere ibindi bigasubira inyuma aya makuru n'ayanditwa bateguriwe ni mu kanya gato cyane tubahaye ikaze aya makuru tuyahere ku ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati ingabo za isirayeli zarashe mu karere ka ayitu mu majyepfo ya libani zihitana abantu cumi n'umunani ibindi byanenene nazwi ishirahamwe ritabara imbabare ku isi croix rouge ryatanze ano makuru rivuga ko ivyo bitero vyakomerekeje abantu bane bisambura n'inzu yegeranirijwemwo abateshejwe izabo israel iganze ibitero vy'uno munsi ivuga ko mubo vyahitanye harimwo umusirikare mukuru wa hezbollah yitwa mohamed kamel naim igisirikare ca israel no munsi cagabishije kandi abanyagihugu mu bisagara mirongo ibiri na bitanu vyo muri libani kibasaba gukinjura israel igabishije mu gihe uno munsi yongeye gusaba ishimitse inteko za onu ziri muri libani kuva muri ico gihugu zidatevye onu nayo ikavuga ko bimwe mu bisasu vya israel vyaguye ahari amakambi yayo muri libani impande zitandukanye zirimo hezbollah n'inshuti za israel zateye ivyatsi ivyo bitero vya israel ku makambi ya onu mu gihe israel ivuga ko vyanke bikunze ibwirizwa kwihora ibitero hezbollah yayigavye ko mu ntango za kuno kwezi ibiro bikuru vya gisirikare muri amerika pentagon vyata batangaje ko bigiye kurungikira Israel ingabo n'ibikoresho birimo ivyo gusambura ibisasu vya misile hagati aho Israel yemeza kandi ko muri Libani yahasanze ibirwanisho vyinshi Hezbollah yahawe na Irani hamwe n'Uburusiya Israel ikavuga ko ifise amakuru yuko umugwi Hezbollah wari witeguriye kuyigaba ko ibindi bitero vyinshi mu buraruko bwayo tukivuga ku vy'intambara ya Israel na Hezbollah ubwongereza uno munsi bwashize mu bihano abategetsi batandukanye ba Irani bagiriza uruhara mu bitero Hezbollah yagavye muri Israel mu ntango z'uku kwezi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda intambara si mu burasirazuba bwo hagati yonyine nk'uko mubizi ni no muri Ukraine perezida w'iki gihugu Volodymyr Zelensky yashinje korea ya ruguru ko yohereza abasirikare bayo mu burusiya kurwana muri Ukraine timu ishimwe yaduteguriye inkuru ku mugoroba w'ejo ku cyumweru nibwo perezida zelenski wa ukraine yagaragaye ndetse yumvikana avuga ko bakomeje kubona ubufatanye bw'uburusiya na korea ya ruguru burushaho kwiyongera mu magambo ye bwite zelenski yagize ati
turabona ubufatanye hagati y'uburusiya n'ubutegetsi nk'ubwo muri korea ya ruguru bugenda bukomera ntabwo bikiri ibijyanye no kohereza intwaro gusa ahubwo mu by'ukuri ni ukuvana abantu muri korea ya ruguru bakajya mu ngabo z'icyo gihugu biragaragara rero ko mu bihe nk'ibi imibanire yacu n'abafatanyabikorwa ikwiye gutezwa imbere abasirikare bacu bari ku rugamba bakeneye gufashwa kurushaho фронт потребує більшої підтримки.
kuri uyu wa mbere minisiteri y'ingabo z'uburusiya yasohoye video yerekana imodoka za gisirikare hamwe n'ibindi bikoresho bya ukraine byangiritse bikomeye uburusiya bwatangaje kandi ko bwisubije igice kimwe cyo mu karere ka koreski cyari cyarigaruriwe na ukraine uretse aho koreski ingabo z'uburusiya zatangaje kandi ko zafashe akandi gace ko mu burasirazuba bwa ukraine mu gihe buri guhatana bwegera mu mujyi wumvikana nk'uw'ingenzi kuri bo wa pokroveski ukungahaye ku mabuye y'agaciro ingabo z'uburusiya zimaze amezi menshi zirwana zerekeza mu mujyi wa donetski ahantu ubutegetsi bwa ukraine mu mpera z'iki cyumweru bwavuze ko ibintu byari bigoye cyane ijwi ry'amerika iyi ntambara yo muri ukraine iteye ubwoba umuryango wa otan umuryango w'ubutabarane bw'ibihugu byo mu majyaruguru y'inyanja ya atlantika ubudage burateza ubwega mu bihumbi bibiri na mirongo itatu uburusiya bushobora kuzaba bumaze kugira ingufu zo gutera ibi bihugu bya otan diane ninahazwa arakomeza abatanze imburo mu nama nshingamateka y'ubudagi n'abajejwe igisata c'iperereza ryo hanze iryo mu gihugu hamwe n'irya gisirikare umukuru w'igisata c'iperereza ryo hanze bruno kael yabwiye inama nshingamateka y'ubudagi ati nshingiye ku bikoresho n'ingabo uburusiya bufise burashobora kuzotera ibihugu bigize otan bitarenze mu bihumbi bibiri na mirongo itatu bruno kael yaburiye kandi ko uburusiya buri kuburongereza ingufu zo kuburizamwo ibikorwa vy'abashigikiye ukraine mu ntambara irimwo n'uburusiya Burusiya kubwo umutegetsi Urusiya burashobora kuzoja mu ntambara n'urunani rwa gisirikare ruyobowe na Amerika yuhirira mu gihe Bruno Kael Thomas Hardenang ajejwe iperereza ry'imbere mu gihugu nawe yavuze ko Urusiya bwagwije ibikorwa byo gusoma urusaku no gushaka kugira nabi ubudagi yatanze uturorero dutandukanye turimo ipaki yarimwo ibintu biturika Urusiya bwari bugiye kurungika mu budagi ariko akavuga ko Imana yakinze ivyo bintu vyaturitse bita bitarashika mu ndege Thomas yabandanije abwira abashinga amateka bo mu budaga ati iyo biza guturikira mu ndege itwara imizigo indege yari gusambuka ibisigarira byayo bigahitana abatari bake ubu ajeje iperereza ry'imbere mu gihugu mu budagi yabandanije kuvuga ko uburusiya bwijukiye no gutanga amakuru y'ibihuha kandi ko bwarungitse indege zitagira abadereva drone mu gifaransa gusoma urusaku mu bibanza nkoramutima vy'ubudagi yasiguye ko bubandanya kurondera abo bukoresha mu makungu barimo abagizi ba nabi martina rosenberg atwara iperereza rya gisirikare nawe yongeye ko uburusiya bwibasiye igisirikare c'ubudagi biciye mu gusoma urusaku no kugerageza kubangamira ibikorwa vyaco ubudagi buzu bwa kabiri mu bihugu biha imfashanyo nyinshi ukraine mu ntambara irimwo n'uburusiya igihugu ca mbere mu bitanga imfashanyo nyinshi ni amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu ibiganiro n'aya makuru muri gukurikira byose mu bisanga no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo kamu no ku mbuga zacu zose imbuga nkoranyambaga by'umwihariko yutube na facebook voa radiyo yacu ijwi rya amerika tujye noneho muri repubulika ya demokarasi ya kongo abakoresha moto zitwara abagenzi muri teritwari za fizi na fizi, muri teritwari za uvira na fizi mu ntara ya kivu y'epfo bavuga ko umurimo wabo wabafashije kuva mu bushomeri no kutajya mu mitwe yitwaje intwaro ni inkuru ya vedaste ngabo ukorera uvira
aha ni muri parikingi ziri mu mujyi wa uvira ahari za moto zibarirwa mu majana zimwe muri zo ziba ziri gukorera muri iki gisagara izindi ziba ziri gupakira abakiriya bajya mu bice bya fizi no mu kibaya cya rusizi ndetse na kamanyoli murinda fisto twamusanze saa yine za mu gitondo kuri parikingi ya murongwe ahetse abantu babiri yari ajyanye imisisi aha harangana n'ibirometero magana abiri mirongo itanu na bitanu moto ihagenda umunsi wose avuga ko gutwara moto birimo inyungu nyinshi kuko imodokari zitagera kubera imihanda yasenyutse ibo bahagera
mu modoka baratsinda bashobora kumara n'ukwezi kose mu nzira aho moto irafashe cyane kuko hari aho ibarabara ryabaye ribi nk'aha muri ruwanga imodoka zinyura mu mazi ariko twebwe bakadushyira mu mato n'ubwo ikiraro cyacika twebwe turatambuka rumwe muri uru rubyiruko rutwara amapikipiki rwemeza yuko uyu murimo rukora umunsi ku munsi wabafashije kubaka amazu kuko usanga abantu babiri kuri moto bavuye buvira bajya misisi bishyura amafaranga ibihumbi magana abiri by'amakongomani ni ukuvuga idolari mirongo irindwi na rumwe gucumi ya sumani amaze imyaka cumi atwara moto yemeza yuko yateye imbere binyuze muri uyu murimo akora wo gutwara abantu ndarakoze akazi nyine kwitwa motari ndagatangura nk'uko umenga umenga ndagasuzuguye mugabo ubu kangejeje kure kandi urabona se n'ubu ndi muri garaje ndiko ndakoresha igicombo igicombo ndetse ndiko ndakora ndiko ndakoresha nicyo cyampaye n'uwo mugore nicyo cyampaye n'iyo nzu mbamo n'abana banje umugore wamukoye angahe umugore ndamukoye idorari magana munani gusa seriyake sayintore ni umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ibiri n'irindwi y'amavuko twahuye nawe avanye abagenzi kavimvira kuri moto abajyanye karima bengi ndiko ndaraba ndakoze umwaka n'igiki yego ndamaze kuronka nka valere y'amadolari ibihumbi bitanu ndagura agapasitera mu burundi ndubaka yego kabisa ayo mafaranga wayavanye he wakoze gute kugira ngo uyabone bo narose umupasiteri arandodera imoto nshyashya ndakora ku munsi sinabura ibihumbi mirongo ibiri nabuze kenzi mile kuva katogota kugera amakobora ho muri teritwari ya uvira hari abamotari ibihumbi bitatu n'ijana umuyobozi w'abamotari muri aka karere bwana bitingingwa misariko yemeza yuko uyu murimo wo gutwara amapikipiki watumye urubyiruko rurenga ibihumbi bitatu n'ijana ruva mu bushomeri kuko rubarizwa mu kimotari gusa nubwo bamwe mu bamotari bakoresha za moto zitari izabo ku munsi bakishyura ba nyirazo ibihumbi cumi na bitanu hari n'abandi nabo bazikorera nyuma y'umwaka zikaba izabo binyuze mu masezerano baba bagiranye n'abakoresha babo imoto zirimo ziratandukanye hari moto bita sitari igura igihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu cy'idolari ubu hari igihe bagira uku agacamuhereza ibihumbi bibiri by'idolari n'amajana abiri cyangwa n'ijana n'itanu y'idolari mu bisanzwe abamwungukiye idolari nk'amajana umunani usibye kuba uyu murimo wo gutwara amapikipiki wafashije urubyiruko kuva mu bushomeri warufashije no kutajya mu mitwe yitwaje ibigwanisho nk'uko byemezwa na elisha mukunje umuyobozi w'umumotari muri teritwari ya fizi uyu avuga yuko muri iyi teritwari ndetse no mu mujyi wa baraka hari abamotari barenga ibihumbi bine
urebye cyane abenshi ntibinjira kubera ko bagiye kurwanirira abaturage cyangwa igihugu oya ahubwo abenshi bagenda kubera nta mirimo bafite uyu murimo wo gutwara moto ufasha urubyiruko rwinshi kandi abenshi bawinjiyemo kuko bazi ko buri munsi bawuvanamo amafaranga nubwo uyu murimo urimo inyungu abawukora bagaragaza kandi ko hari imbogamizi bahura nazo mu muhanda bitewe n'ubwinshi bwa za bariyeri zibishyuza waruraje turi ibihumbi bibiri gusa kugira ngo turengane hama kuri meri tukariha sensa tugeze ibariyeri zihera ngaha mu za kabumbe aho bita muyirira hariho bariyeri y'abanyagihugu turiho amajana atanu ugeze imbere urenganye kabumbe urariha amafaranga twavugishije ubuyobozi bwa teritwari ya fizi na uvira dushaka kumenya uburyo uyu murimo wo gutwara za moto wafashije urubyiruko ntibyadukundira ubusanzwe muri teritwari za fizi uvira mwenga shabunda ndetse na karehe kubera ibibazo by'imihanda idakoze abaturage bifashisha za moto amato indege mu kwiyunguruza ndetse hari n'abagenda n'amaguru vedasengavo ijwi rya amerika uvira radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umuyobozi mukuru w'ishami rya onu rishinzwe impunzi hcr we yitwa filipo grandi avuga ko abavanwa mu byabo n'intambara muri libani na sudani bashobora gukomeza kwiyongera asanga ariko gukaza ingamba zo kudadira imipaka atari cyo gisubizo temistokle mutijima yadutegura inkuru irambuye ibi umukuru wa HCR yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu byabo n'abaminisitiri barenga ijana ni mu nama ngarukamwaka ya HCR yabereye i Geneve mu Busuwisi Bwana Filippo Grandi yavuze ko abantu miliyoni ijana na makumyabiri n'eshatu bavanywe mu byabo n'intambara itotezwa ubukene n'imihindagurikire y'ibihe hirya no hino ku isi umubare yavuze ko utigeze ubaho mu mateka y'isi aha umukuru wa HCR yagize ati hanyuma mwambaza muti ni iki cyakorwa mu gutangira mwikwita gusa ku mipaka yanyu umukuru w'ishami rya loni ryita ku mpunzi yahamagariye abategetsi ahubwo kwita ku mpamvu zitera abantu guhunga ingo zabo ati tugomba gushaka uko twakemura impamvu muzi zitera ubuhunzi tukazishakira ibisubizo ndabinginze mwese dukomeze gukorana dufatanyije kandi mu bwiyoroshye dukoreshe amahirwe yose ashoboka mu gushakira ibisubizo impunzi nta bihugu avuze mu mazina bwana garandi yavuze ko ingamba zo kwimurira ahandi kohereza hanze cyangwa guhagarika gahunda zigenewe abasaba ubuhungiro zari ziciye ukubiri n'amategeko mpuzamahanga aha yiyemeje gufasha ibihugu mu gushaka gahunda ziboneye zihuse kandi zikurikije amategeko kuri iki kibazo cy'impunzi leta z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ziri ku gitutu cy'abaturage ngo zishyireho ingamba zikarishye ku basaba ubuhunzi kandi bwana garandi yaherukaga kunenga umugambi wa guverinoma yacyuye igihe y'ubwongereza wo kohereza abimukira mu rwanda mu ijambo rye kandi umukuru wa hcr yaburiye ko muri libani aho abantu barenga miliyoni bavanywe mu byabo n'intambara ishyamiranyije isiraheli n'umutwe wa hezibora ikomeza kwiyongera ibintu bishobora kurushaho kujya habi ati byanze bikunze niba ibitero by'indege bikomeje abandi benshi bazahunga kandi bamwe bazahitamo gukomeza bahungira mu bindi bihugu umuyobozi wa hcr filipo grandi yasabye ko imfashanyo ku bahunze intambara yo muri sudani yakongerwa bifatika avuga ko ibura rya mikoro ryatangiye gutuma bamwe bambuka inyanja ya mediterane ko yewe hari n'abarimo kwambuka umuhora ramanshe bajya mu bwongereza yagize ati muri iri hurizo ritoroshye hari ikigomba gukorwa bitabaye ibyo ntihazagire utungurwa no kubona abava mu byabo biyongera haba mu mibare ariko no mu gukwirakwira ahantu henshi bwana garandi yavuze ko umugambi wa hcr wari ugamije gufasha abantu barenga miliyoni cumi n'imwe bahungiye imbere muri sudani cyangwa mu bihugu bituranyi wabashije kubona amikoro atageze kuri kimwe cya gatatu cy'ayasabwaga umubare w'impunzi hirya no hino ku isi wikubye inshuro ebyiri n'imisago kuva mu myaka icumi ishize grandi uzakomeza kuyobora hcr kugeza mu kwa cumi n'abiri k'umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri n'itanu yavuze ko inkunga y'iri shami rya loni muri uyu mwaka iherutse kugira icyiyongeraho bitewe n'ubufasha bwa leta zunze ubumwe za amerika nyamara akavuga ko yakomeje kubiyanga ugereranyije n'ibikenewe
ijwi rya amerika tujye gato mu burundi abavugizi b'inzego zitandukanye za leta mu mpera z'icyumweru gishize bashubije ibibazo by'abanyamakuru n'iby'abenegihugu mu ntara ya bururi bibanze cyane cyane ku bibazo by'ibiciro bihanitse inkuru ijwi rya amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu burundi turayigarukaho tuyisomerwa tuyisomerwa na thierry ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda mu bibazo abavugizi babajijwe harimo ikijanye n'iduzwa ry'igiciro c'isukari riheruka gukorwa n'ishirahamwe ririhingura kikava ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atatu kikaja ku mafaranga ibihumbi umunani umuvugizi w'umukuru w'igihugu horozine gatoni yamenyesheje ko iryo duzwa ryababaje cane umukuru w'igihugu rituma ashinga umugwi wiga igiciro c'ibikenerwa kugira ngo sosumo ishobore guhingura ikiro c'isukari bibe arivyo bifatirwako mu gushinga igiciro kandi akaba yemereye abarundi ko igiciro kizogabanya umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubudandaji ni yukuri onezime yuhiri yagira ati umugu rero warashizeweho ubu uriko urasozera ibikorwa vyo kwegeranya ivyo biharuro vyose uzoca ushikiriza inzego zidukurira kugira ngo nazo ziheze zifata ingingo igiciro hisunzwe ivyo vyose giheze gishingwe kandi kibe igiciro vy'ukuri kiza gishira mu ngiro uwo mwitwarariko w'abenegihugu ku kibazo c'ibitoro vyo mu bwoko bwa mazutu n'ubu kitaraboneka uwo muvugizi nyene yijeje abarundi ko abahinga bakoresheje mu gukura mu nzira ikibazo c'ubukene bwa lisansi ari nabo bariko barakoresha hano kuvuga kugurira igitoro mu ihinguriro bakareka gutuma abadandaza bakora ibintu bihombesha igihugu naho ku bijanye n'amagara y'abantu muganga Polycarpe Ndayikeza avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko mu burere bw'ubuvuzi bugera kuri mirongo itatu na butatu hariko haravurirwa abagwayi bafashwe n'ibihara vy'inkende bagera ku majana majana atanu abagera ku majana atanu na mirongo umunani n'icenda nabo bakaba barakize basubizwa mu mihani wabo kandi akaba atawurahitanwa n'ico kiza naho mu bijanye n'ubutungane ikibazo c'ubwinshi bw'abafungwa naco nticasigaye inyuma abamenyesha amakuru bati hari abahejije igihano ariko bakagumirizwa mu gasho nkeshimana ani marie avugira ubushikiranganji bw'ubutungane yishuye ati hari n'abashirako bakubwira ko udatanze ivyo sentare yavuze uzokongerezwa kandi igihano ibyo byose rero nibyo bavuze ko bashyizeho imigwi byiga kugira ngo batange icegeranyo bamaze gutanga icegeranyo ababatumye bazoheza batosora izo ntonde uwo muvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane nawe yijeje ko vuba intonde z'abarekugwa zihejeje gutosorwa bazoca barekugwa ikindi kiriko kirakogwa ni ugusubiriza umunyororo ibijanye n'ibikorwa ku bafunzwe bagirizwa ibyaha bito bito bikaba byaratanguye gukorwa mu ntara nka zose z'igihugu ku kibazo cy'abana baja gukoreshwa ibikorwa biremereye bavuye mu Burundi uwo muvugizi yamenyesheje ko bigoye gutuza ababajana i Tanzania kuko bakingirwa ikibaba n'abavyeyi babo n'abo mu kibano bigatuma ababikora badafatwa kugira ngo bahanwe yasabye ko baja gupagasa boba bafise impapuro zibibemerera kugira ngo bazomareyo igihe basabye atawubakomakoma ikindi kibazo cabajijwe cerekeye kumenya iyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akora uburyo bwo gutunganya amanama mpuzamakungu y'ikigo asanzwe arongoye OPDD ujejwe kumenyesha amakuru muri ico kigo Firemo nkuru nziza yagize ati uburyo rero bukora muri ayo maforumu bwa mbere ah, buva muri leta ariko kandi hariho n'ubundi buryo buva ah, mu basahiriza leta na rya musanzwe muzi ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise imigenderanire myiza cane n'abantu benshi rero ivyo biratuma bamwe n'abandi basahiriza kugira ngo uburyo bukora muri eh, ivyo bikorwa bigende neza ku kibazo c'ababuriye ababo kw'ishure ryo mu kibimba mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu batemererwa nk'abandi gushira ingori z'amashurwe ku cibuto cubatswe kuri uwo mutumba petero nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano asigura ko leta itokwemera ko ku munsi wo kwibuka incungu ya demokrasi ndadaye merikyori atabindi birori vyotegurwa ahubwo abo babuze bo kwifatanya n'abandi igihe bazoshaka kubigira ukundi bazoza biture abajejwe intwaro ba hariya hanyuma barabe neza yuko ibikenewe vyose vyotuma ata kajagari kabamwo mu manza ziba ziriko ziraba z'igihugu ko bikwiye basanze bikwiye baheze babemerere babone kwibuka ababo mu buryo bifuza abasirikare nabo bari gufasha mu kugarukana amahoro hanze y'u Burundi batacemererwa gutuma kugira babo batora uburyo bafise ku bubiko bw'amakonte yabo kugira ngo batunge imiryango ni ingingo yafashwe ku neza y'amatungo y'abo basirikare baratuza Gaspard avugira urwo rwego asigura ko igihe abo basirikare bari bemerewe ko amafaranga yabo abikugwa n'abo bagenye basanze ubutunzi bwabo bwibwa bikabyura amatati bahitamo kubihagarika
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda igihembo igihembwe cyo muri uyu mwaka cy'ibihembo byitiriwe nobel cyarangiye uyu munsi amazina y'abahawe ibihembo bose baramenyekanye ariko rero kubibashyikiriza mu ntoki byo biri imbere uyu munsi rero abanyamerika batatu nibo begukanye igihembo nobel cy'ubukungu aba ni deron acemoglu simon johnson na james robinson bagaragaje neza igituma ibihugu bimwe bitera imbere ibindi bigasubira inyuma ni inkuru ya diane ninazwe Daho Asemoglu ni umunyamerika akomoka muri Turukiya, Simon Johnson na James Robinson nabo ni abanyamerika bakomoka mu Bwongereza. Asemoglu na Johnson ni abarimu muri kaminuza Massachusetts Institute of Technology muri leta ya Massachusetts aha muri Amerika. Robinson nawe ni umwarimu w'umushakashatsi muri kaminuza ya Chicago. Uko ari batatu bazosangira agashimwe ku miliyoni n'umwe n'ibihumbi ijana by'amadolari. Umuguje uje gutanga ubushimwe bwitiriwe Nobel wavuze ko ko aba bagabo uko ari batatu bashoboye kwerekana uruhara inzego zigira mu guteza imbere ibihugu n'ingaruka y'ubucakara bwagize mu busumbasumbane bw'ubutunzi hagati y'ibihugu jacob svenson atwara umurwuje ijwi ry'ubushimwe bwitiriwe nobel mu gisata c'ubutunzi yavuze ko ivyigwa bakoze vyerekanye neza ko ibihugu birya imitsi y'abanyagihugu ntibigendere ku mategeko bidatera imbere ivyo bihugu bidatera imbere akenshi bizingamitswe n'intwaro mbi hamwe n'ibiturire nk'uko abatahukanye agashimwe babivuga bashimiwe kandi kuba barashoboye kwerekana ko kugabanya ubusumbasumbane bw'ubutunzi hagati y'ibihugu kikiri ikibazo gikomeye daron umwe mu baronse agashimwe kitiriwe nobel mu by'ubutunzi yavuze ko yatunguwe cyane n'inkuru yise nziza agira ati ntawigera yitega gushikirwa n'ibintu nk'ibi abatsindiye ubushimwe bwitiriwe nobel bose bazoburonka igenekerezo rya cumi mu kwa cumi na kabiri uno mwaka umunsi wo kwibuka itariki alfred nobel agashimwe kitirirwa yitabiye kw'imana
mu mateka rero y'ibi bihembo mpuzamahanga byitiriwe nobel leta zunze ubumwe za amerika iza ku isonga kure cyane yatwaye byinshi kurusha ibindi bihugu cyane cyane mu birebana na siyansi ibi ngibi byo muri siyansi n'ibyo mu buvuzi ubugenge n'ubutabire urugero mu bihembo byo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane muri ibi rero bya siyansi ku bantu umunani bahawe ibi bihembo bitatu batanu nabo muri amerika ni abanyamerika muri rusange leta zunze ubumwe za amerika yihariye byibura mirongo irindwi ku ijana by'ibihembo nobel byose kuva byatangira gutangwa mu gihumbi magana cyenda na rimwe ibanga ryabyo ibanga rya leta zunze ubumwe za amerika ni irihe nabibajije enjeniyeri eric biribuze eric biribuze avuka mu burundi ariko aba muri leta zunze ubumwe za amerika afite ubumenyi buhanitse mu by'ikoranabuhanga na siyansi akora mu kigo corning cyo muri leta zunze ubumwe za amerika hamaze imyaka irenga makumyabiri iki kigo gikora ibirahure n'ibiyo yabonye erika nyine erike biribuze yabonye inshuro ebyiri mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri igihembo cyitwa black engineer of the year in community service gihabwa umwenjeniyeri w'umwirabura wafashije mu guteza imbere ikoranabuhanga cyane cyane mu rubyiruko twumve rero enjeniyeri biribuze ifite ibintu bibiri ibintu bibiri cyangwa bitatu bikomeye mbere na mbere muri amerika kuva abana ari batoya barabigisha kumenya gukora ibintu babikoresheje n'amaboko si bimwe uvuga wiga mu ishuri hanyuma ugasubizamo ibyo wafashe ku mutwe ukabisubiza gutyo barashaka yuko wiga kwiyumvira nkumva rero abana bakura bafise kiriyozite bagakura kuva bakiri bato bafise ingene bashaka bazi gukoresha amaboko rero kuri sayansi ibintu byerekeye sayansi na tekinoloji biratuma abantu bafise kiriyozite kandi bafise biyumvira indepandamo ibyo ni ikintu bafasha cyane bankuraja urwarukwa icya kabiri iyo utangiye rero kugera mu mayuniverisite harazana abantu zose bo ku isi yose uba nka jewe navukiye mu burundi yiga mu bushinwa ariko nshitse ngaha nje muri leta zunze ubumwe za amerika barampaye ntuze sikorashipu sikorashipu ni ukuvuga amafaranga yagufashije kwishyura amashuri yego kubera ko bararabye urugendo nari maze kugira gushika muri icyo gihe bakabona yuko nshobora kubafasha barazana rero abantu bose bo ku isi yose kwiga ino babona yuko ufise ubwenge ufise ubushakashatsi baragufasha icyo ni icya kabiri ingene bakira abantu bose ku isi yose icya gatatu barashyiramo inguvu nyinshi n'amahera menshi muri recherche mu bushakashatsi barabishyiramo kugira ngo barare ingene ikazoza bizomera kandi n'iyo babishyizeho ntibaba bazi ikizovamo nk'ubu nka interinete yari investissema y'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ni ukuvuga guverinoma yatanze amakaje ifasha abantu ku giti cyabo gukora ubushakashatsi
bakaguha ayo mahera kugira urondere ugire ubushakashatsi witonze ukoresha ubwenge bwinshi ukorana n'abantu bo ku isi yose hanyuma ikivayo ni interineti n'urugero muri etazeri urabe rero ingene yaciye ihindura ingene dukora ku isi yose kindi nk'abantu batwara imiduga hari ikintu cyitwa gps nk'icyo onye ni ikintu bashyizemo amahera menshi cyane bashyira amasatelite mu ijuru mu kirere kure mu kirere agaca atuma abantu bashobora kugenda ku isi yose utakigira ingorane yaho ingero ushobora kugenda ibyo byose rero barashyiramo uburyo bwinshi cyane bwo kugira ngo abantu batangure ku- gutera imbere ibyo rero bitatu umva ingene bigisha abana bakiri batoya ingene bemera abantu bose bo ku isi yose bakaza muri ibi bihugu byabo ku kwiga bakabafasha n'ingene bashyira uburyo bwinshi mu bushakashatsi rero warabiciyemo ukabikuriramo nicyo gituma usanga ari abantu benshi baronka eh, amapuri nobel ubiravye cyane uraraba muri abo benshi hari n'abantu batavukiye ino ariko ari abanyamerika
enjeniyeri eric biribuze twaganiraga rero ku buryo leta zunze ubumwe za amerika ye ntarengeye kuvuga ngo yiharire ariko se ubundi wa- wagira mirongo irindwi ku ijana by'ibintu byose ntubu byihariye niyo rero itwara ibihembo byinshi mbibutse ko ibi bihembo nobel ari bitandatu ubuvuzi ubugenge ubutabire kwandika literature amahoro n'ubukungu buri cyose gifite agaciro k'amadolari miliyoni irengaho gato ndabashimiye cyane maze rero mugire umugoroba mwiza murakarama